radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese na bamwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa mbere itariki icenda z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikoro muri kumwe na oriyane itangishaka ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ntibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo burundi na radiyo burundi yodufata twese kumwe narabonye igihe twaja gushikiriza ibyangombwa muri seni twabonye ko hari ubudasa uyu ni umwe mu banyepolitiki bariko baritegura kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu burundi mu kwezi kwa gatanu baridogera iradiyo na televiziyo vy'igihugu ko bidaha umwanya ungana abanyepolitiki bariko baritoza reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi turi kumwe na bagenzi bacu muri studio uh, geoffrey mutagoma na diane ninahazwe umushikiranganji wa sudani abdallah hamok yacitse ku icumu inyuma y'igitero cagizwe n'abantu bataramenyekana ku muduga yari arimwo kuri uyu wa mbere geoffrey
ibyo Rihanna minisitiri w'intebe wa sudani abdallah hamdok yarusimbutse nyuma y'igitero cyagabwe n'abatazwi ku modoka yari arimo kuri uyu wa mbere abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter yavuze ko ameze neza kandi afite umutekano abiherekeresha ifoto ye aseka televiziyo ya leta yavuze ko abdallah hamdok yari mu nzira yerekeza ku kazi imodoka ye n'izari abamuherekeje zikaraswaho ibisasu biturika nta wihishe inyuma y'icyo gikorwa wigeze akigamba televiziyo ya leta yerekanye imodoka ebyiri mu z'abari bamuherekeje zashwanyaguritse zishwanyaguwe n'icyo gisasu umuyobozi w'ibiro bye ali bakhit yanditse ku rubuga rwa facebook ko ntabakomeretse ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika iri i khartoum yavuze ko yababajwe n'icyo gitero
ahandi naho umuntu wa mbere yahitanywe na virusi ya korona muri afurika diane ntihazatubwira ibindi oriyani uwo mugabo w'imyaka mirongo itandatu akomoka mu budagi yashengereye muri misiri yari yashitse muri ico gihugu mu ndwi iheze ibiharuro vyashizwe ahabona uno munsi bikemezwa n'ishami rya onu ryitahamagara y'abantu oms vyerekana ko muri rusange amaze guhitanwa n'umugera wa korona ari ibihumbi bitatu n'amajana umunani mu gihe abawanduye baharurwa mu bihumbi ijana na cumi n'amajana atanu na mirongo itandatu batandatu na bane afurika kugira ino saha iharurwamwo abanduye mirongo icenda ku bihugu ijana bivugwamwo ubwandu bwa korona ibiza imbere y'ibindi ni ubushinwa iyo virusi yatanguriyemwo ubutaliyano korea y'epfo irani n'ubufaransa
ahandi naho imiryango itegamiye leta n'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bushinwa no mu bihugu vyo hanze irasaba ibisubizo ku perereza ry'ubushinwa ku vyerekeye umushinwa umushinwa li wenlang umuganga w'umushinwa yabaye uwa mbere mu gute mu mu kumenyekanisha yuko hariho ikiza c'ingwara ya coronavirus mugenzi wacu jeffrey mutagoma aratubwira ibindi umuryango wa citizen power initiative for china ubarizwa i washington dc urasaba ubutegetsi bw'ubushinwa gushyira ahagaragara ibyavuye mu iperereza ryakozwe ku rupfu rw'uwo muganga uwo muryango uravuga ko bitakagombye gutwara igihe kirenze ukwezi uwo muryango kandi urasaba ko mu iperereza ryakozwe na leta y'ubushinwa yasubiza ibibazo bitanu by'ingenzi niba koko li yaravugaga ukuri kuri iyo virusi biramutse ari byose ninde wagombye kubaza iby'ifatwa rye n'abo bakoranaga uko polisi yabonye ubutumwa bwe bwite kuri wicati kumenya niba icyo gihe leta y'ubushinwa yari izi ko icyo cyorezo kiriho mu mujyi wa wuhan hamwe n'ukuriye kubazwa inkuru yatambutse kuri televiziyo ya leta y'ubushinwa yise li n'abo bakoranaga ko uh, bacura bakanakwirakwiza ibihuha akanama gashinzwe iperereza mu bushinwa ntikasubije email ijwi ry'amerika ryakandikiye ntaragenda Oriane mbanze nkubwire ko imiryango y'abaguye mu ndege y'ikompanyi y'indege ya Ethiopia bayageze i Addis Ababa kwibuka abo baguye muri iyo mpanuka yimwe rero mu ndege zayo icyegeranyo cya nyuma ku mpamvu zateye ihanuka ry'iyo ndege mu bwoko bwa Boeing Max magana arindwi mirongo itatu na karindwi giteganijwe muri iki cyumweru imiryango y'abantu ijana na mirongo itanu na barindwi baguye muri iyo ndege iri mu cyunamo iya disababa kuri uyu wa mbere yitegura kujya aho iyo ndege yaguye ejo kuwa kabiri mu birometero mirongo ine na bitanu uvuye mu murwa mukuru iyo miryango y'abaguye mu ndege yasabye abahagarariye kompanyi ikora indege ya boeing kutaza muri icyo cyunamo batanze ikirego mu nkiko baregama iyo kompanyi bayisaba indishyi biteganyijwe ko abakora iperereza bari gusohora icyegeranyo bakagaragazamo uruhare rw'ikompanyi ikora indege ya boeing urwitwara abagenzi mu ndege ya ethiopia n'ikigo cy'amerika gishinzwe iby'indege urakoze jeffrey mutagoma nawe diane ninahazo ku ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika ubonaho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi mu gihe amadosiye y'abakandida bose bitegurira kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yamaze kwakirwa icegera ca mbere ca perezida nkuru nziza hakaba n'umukandida mu matora aridogera radiyo na televiziyo vy'igihugu ko bidaha umwanya ungana abakandida gaston sindimwo yemeza ko ibi bishobora kuzana icuka kibi hakaba n'ukwinubira ibizova mu matora mu kiganiro cihariye n'ijwi ry'amerika yanagarutse ku ngendo amaze iminsi yibonekeza imigendo imaze iminsi yibonekeza aho intara agendeye umukandida wa sendede fdd agabirwa ibitungwa n'ibiribwa ibikorwa byose bigahagarara eloje uburikane zaratubwira ibindi
mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akaba n'umukandida w'umugambi w'adasigana iprona anebagura inyifato ya radiyo na televiziyo vy'igihugu rtnb yagiriza ico kinyamakuru c'igihugu kudaha abakandida umwanya ungana no kubima ivyo barekuriwe n'amategeko muri kino gihe amaze kujana amadosiye mu mugwi w'igihugu utunganya amatora seni bwana sindimwo yitanga ko urugero rw'ivyamubayeko kw'itariki ya kane y'uku kwezi igihe yajana dosiye yiwe muri seni ntibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo y'uburundi na radiyo y'uburundi yodufata twese kumwe narabonye igihe twaja gushikiriza ibyangombwa muri seni twarabonye ko hari ubudasa turabye umugambi uri ku butegetsi umusekreteri jenerali gihaba kandida ingene babicishije mu makuru mbere bikaba nk'uko umenga ni andiregite umenga ni igikorwa ca leta umugabo ugasanga abandi baragiye bavuze amajambo abiri canke atatu bigaca birangira mbere twarabonye yuko harabaye na pibiroportage ku migambi ku byo yifuza n'abandi barabigize mugabo iby'abandi ntibyashyikirijwe ako rero ni akantu gatuma kwizerana bice bigorana urabona hari abantu benshi bamaze kuvuga ati oke uyu mukandida w'umugabo muri ku butegetsi ngo twarahejeje nk'uko umenga baraheje gutsinda ugacuza umena mbere n'umukandida yabaye umukuru w'igihugu urumva rero ejo amatora agenze ukundi bica bigenda kundi ko bose batari ku rugero rumwe nuko bose bafatwa kumwe urongoye radiyo cyangwa muri televiziyo namaze kumuhamagara nkamubimubwira ibyo rero neza ko biri mu gukora nabi kw'abakozi bamwe bamwe ba televiziyo canke abayobozi bamwe ba televiziyo dusaba yuko bose bofatwa kumwe abarundi bose bagafatwa kumwe amaradiyo agafata abanyamigambi kumwe wasabye ko haba couverture mediatique nuko iminota muba mwahaye naka ariko mugira n'abandi kandi nibaza yuko umukuru w'igihugu niko yifuza ko bigenda kuko twemereye abarundi amatora meza cyane imbere yo kugera kuri aya matora meza mu ntara zitandukanye aho umukandida wa sendedefdd variste ndayishimiye agenda ashikanirwa ingabire n'ingemu zigizwe n'ibiribwa hamwe n'ibitungwa kuva yemejwe kuwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa mbere amaze kugabirwa inka zitari munsi ya mirongo itandatu na zitandatu mu ntara zitandatu intara ya gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu ari naho yemerejwe guserukira abagumyabanga nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yamugabiye inka cumi n'imwe imwe intara za bururi makamba na rumonge mu mpanuko bushiye uburengero nazo uko zikurikirana zimuha inka zitandatu cumi na zitandatu hamwe na zitanu mu gihe intara ya bujumbura izwi nka bujumbura rurare mu burengero yamugabiye inka cumi nayo mu cibitoke mu buraruko bushiye uburengero ahegeranya cumi n'umunani ahenshi nko muri bujumbura yagendeye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ibikorwa vyose birahagarara abantu bagategekwa kuja mu bikorwa rusangi canke vy'iterambere bwana ndayishimiye abarongoye ibicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanga usanga bitabereye birabaje kubona yuko umuntu ashobora kuja ahantu bagaca bugara amasoko bagaca bugara amavuriro bagaca bagira gute bica bitera amakenga abantu mbere ku bwacu twebwe ntitwifuza yuko tu- aho tugiye bugara ahubwo twifuza ko aho tugiye boca badandaza inshuro zibiri gusumba uko bahora badandaza nicyo twi- nicyo cyifuzo cacu mugabo babihisemwo uko ni uburenganzira bwabo ntaco abarundi barabizi gaston sindimwo hasezerana gutuma kw'inama yo kurabira hamwe ukuntu atamukandida n'umwe yonigirwa mu menshi ivyo nivyo tugiye guhimiriza kugira ngo bihagarare ku buryo abakandida bazofatwa kumwe imbere mu minsi iri imbere eh, twosaba uyo mugwi seni canke umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ko yokoranya tugakorana abanyamigambwe twese tugakorana cane cane uno munsi n'abakandida imigambwe irashobora kuba yaje iruhande uno munsi hakaja abakandida tukagira code de conduite yacu tukagira iki indahiro itarengwa aho tugiye gukinira uruganda mbere eh, abarongoye intwaro bakatwemerera neza yuko umukandida afise uburenganzira bwo kugira ibi n'ibi n'ibi n'ibi biciye mu mategeko ivyo rero tugiye kubihimiriza mbere mu minsi y'imbere tugiye gutuma kw'inama yuko twovugana ico kintu mu mategeko agenga ibihe vy'amatora mu burundi abakandida bose bemerewe mu gihe co kwiyamamaza guhabwa n'ibinyamakuru umwanya ungana wo gushikiriza imigambi yabo canke ivyo bazorangurira abanyagihugu baramutse batsinze amatora abajejwe intwaro nabo basabwa gufata kumwe abakandida muri vyose mu gihe baba bagendeye intara zitandukanye amakomine amazone hamwe n'imitumba eroje urikaneza ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru mu karere k'ibiyaga binini arabandanya ikigo gishinzwe iteganyagihe eh, kivuga ko muri iki gihe c'imvura mu rwanda hitezwe imvura idasanzwe eh, izoshika mu kwezi kwa gatanu iki kigo kigabisha ababa mu bigwati vya bantaho nikora ko hatagize igikorwa ubuzima bw'abanyagihugu bwoja mu kaga Umu- umuji igisagara ca kigali uvuga ko igiye ugiye kwimura abanyagihugu bagera ku gihumbi n'amajana atanu baba muri ayo makarti mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye mu kiganiro n'abanyamakuru cyatanzwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse na bamwe mu bayobozi b'ibigo bikomeye mu rwanda hibanzwe cyane ku mvura nyinshi ikomeje kugwa mu gihugu kandi izakomeza kugeza mu kwezi kwa gatanu abayobozi banyuranye bagaragaje ko iyi mvura ishobora kuzagira ingaruka ku buzima bw'abaturage cyane cyane abatuye mu manegeka umuyobozi w'ikigo gishinzwe iteganyagihe bwana aimable gahigi yavuze ko abantu bagomba kwitegura imvura nyinshi mu mezi abiri ari imbere uyu muyobozi yavuze ko umujyi wa kigali n'ubure- n'uburengerazuba bw'igihugu ariho hazagwa imvura idasanzwe izaba iri ku gipimo hagati ya milimetero magana ane na magana atanu bwana gahigi agasobanura ko iyi mvura iteganyijwe mu mujyi wa kigali hatagize igikorwa yakwangiza byinshi murabona ko igice kinini cy'igihugu imvura iza- izacika mu kwezi kwa gatanu mu cyumweru nk'iki cya gatatu umujyi wa kigali by'umwihariko murabona ko warushije imvura muri ukwezi kwa kabiri imvura yarabonetse ariko ku by'umwihariko umujyi wa kigali mu kwezi kwa kabiri wagize imvura nyinshi Aka- ahangaha hakaba ariho ha- haza n'ingaruka kuri iyi mvura duteganya y'itumba ingaruka zishingiye cyane cyane ko mu rugaryi twagushije imvura nyinshi haba mu kwezi kwa mbere muzi imvura yaguye haba mu kwa cumi n'abiri no mu- no muri ukwezi kwa kabiri murabona imvura by'umwihariko mu mujyi wa kigali murabona imvura yabonetse uko ingana iyo abantu barimo bagenda wa- ahantu henshi mu mibande cyangwa mu bishanga hose murabona ko amazi yaretse aha rero tukaba twakwibaza ahantu hose tugenda niba amazi yararetse kandi imvura yo ikaba nta nta gahenge iri buduhe iri bukomeze kugwa biraduha ishusho ki ku minsi iza y'imbere umujyi wa kigali urabarura imiryango igera ku gihumbi magana atanu ituye mu manegeka cyane cyane abegereye ibishanga abatuye mu migunguzi ndetse n'abafite amazu adakomeye ashobora gusenywa n'imvura mu buryo bworoshye bwana nsanzimana erneste umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yavuze ko abaturage batuye ahantu havuzwe bakwiye kwimurwa vuba kugira ngo bakize ubuzima bwabo aho kugira ngo tuzarindire ko imvura yindi iza ah, ibyiza ni uko abari abaturage baba bavuye hariya bakabisa ah, kiriya cyago cy'imvura tukavuga tuti byibura kuva kuri ruhurura kugera imbere turasiga metero mirongo itatu ku buryo izo metero mirongo itatu nta kintu gishobora gukorerwaho ikindi kibazo gikomeye turi kubona kiri mu miturire cyane cyane n'iriya mikingo uko imvura igenda igwa uko imvura igenda yiyongera uko ubutaka bugenda busoma amazi bukaba satiretedi biragenda bitwereka ko rwose dufite ibice byinshi mu mujyi wa kigali ushobora kuzahura n'akaga ko guhirima cyangwa ibyo bita mu cyongereza bita sirayidingi ukabyuka mu gitondo cyangwa nijoro imvura iri kugwa kubera ko amazi yinjirira hirya akagenda yinjira mu butaka so ibi rero ni ibintu turimo tureba uburyo dushobora kurwanya abahaturiye bakavamo hakiri kare abahafite ibikorwa bakaba babikuramo se cyangwa ariko ibyo byose ndakomeza kubihuza n'iriya mvura imaze iminsi igwa ndetse ikomeza no kugwa ku buryo dushobora kuzabona ibindi bibi kurusha ibingibi abazimurwa muri iki cyiciro baje biyongera ku miryango ibihumbi bitanu magana atandatu yimuwe mu mpera z'umwaka ushize ubu bagiye batura hirya no hino mu gihugu aba baturage bakomeje kwibaza niba imitungo yabo izishyurwa cyangwa niba ntacyo leta izabagenera minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakuriye inzira ku murima bimuwe mu bishanga baba bagitegereje ingurane avuga ko icyo leta ishyize imbere ari ugukiza ubuzima bwabo n'uwaba uze harabaye n'iryo kosa hakagira uhabwa icyangombwa cyo gutura kubaka mu gishanga ntabwo bivanaho ko igishanga kidaturwamo ndagira ngo tubwizanye ukuri noneho abantu bataza kugira n'igihe bajyana igishanga si icyo guturamo ni ikijyanye na compensation cyangwa se ingurane amategeko yacu ngira ngo bivuga ko ibikorwa by'abantu bihabwa ingurane igihe bishatswe kuvanwaho kugira ngo hashyirwe ibikorwa rusange cyangwa ibikorwa bifitiye abaturage inyungu runaka ugiye kubaka ahantu ibitaro umuntu yari yakubitiye akantu k'akabira ugiye kuhaca umuhanda umuntu yari yahateretse inzu ye ushaka kuyivanaho kubera ko ushaka kuhashyira ibitaro santire do sante ishuri ibyo ni ibikorwa bifitiye abaturage inyungu rusa icyo gihe nka leta uwo muntu wari uhafite inzu ye ukaba ushaka kuhanyuza umuhanda ushaka kuhashyira ibitaro ushaka kuhashyira ishuri ugomba kumuha ingurane ariko aha ntabwo abantu tuvana muri gikondo na hano kwa kadirake n'ahandi ntacyo twenda kuhakorera ni mu rwego rw'ubutabazi no kurinda uyu mujyi leta ivuga ko abaturage bakennye ishobora kuzabubakira nk'uko basanzwe bafashwa cyane cyane ababarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe umujyi wa kigali uravuga ko wubatse amazu asaga magana atatu azahabwa imiryango itishoboye abandi bakazakomeza kwishakira uburyo batuzwamo minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko imvura yaguye mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwa kabiri imaze guhitana abaturage mirongo itandatu amazu agera kuri magana cyenda yarasenyutse ndetse n'imirima igera kuri hegitari magana abiri y'imyaka irangirika asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
bakunzi b'ikiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika mwari mumenyereye ko iminsi yose kuwa gatanu tubashikiriza muri isanga ishimikira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme guhera muri uku kwezi kwa gatatu ico kiganiro muzoja muragikurikirana ku minsi ya kabiri saa kumi kugeza saa kumi n'imwe mwese na cane cane abakenyezi n'abigeme aho muri mutumiwe muri ico kiganiro muri isanga iminsi yose ya kabiri umwanya ni gwanyu
radiyo ijwi ry'amerika banki y'isi yashize ahabona raporo y'isi yise elite capture of foreign aid evidence from offshore bank accounts ivuga ko abategetsi b'u Burundi banyuruje amadolari miliyoni ijana na mirongo ibiri na zibiri ni ukuvuga hafi imiliyaridi majana atatu na majana abiri na mirongo itatu y'amarundi mu myaka mirongo ibiri ni ukuvuga kuva, kuri, kuva muri mirongo icenda gushika kuri ku mwaka wa bibiri na cumi bayatwara mu makonti yo mu mabanki yo hanze mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu thomas kamirindi umuyobozi wa olicom ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesakugwa ry'amatungo ya leta mu burundi gabriel rufyiri avuga ko iyi raporo itamutangaje iyi raporo narayisomye kuva aho mu kwezi kwa kabiri bayishiriye ahabona urabye rero ibirimwo twebwe nta kintu na kimwe mu bisanzwe kigezweho dutangaza kuko mu myaka ishika mirongo ibiri tumaze dukurikirana ibijyanye no gukoresha amafaranga ava mu gihugu hamwe n'ayaba yatanzwe n'abasanzwe bafatanya n'igihugu cyacu ni ukuvuga iki twikunda kwita mu gifaransa redo developuma canke ni ukuvuga imfashanyo zitangwa kugira ngo hashobore gukorwa ibikorwa by'iterambere canke imfashanyo mu bijanye no gufasha abagowe abakene ibyo byose ni ibintu byagaragaye neza yuko iyo mu gihugu haje nk'ama ero ijana cyangwa amadolari ijana usanga umunyagihugu ashikirwa n'ayashika mirongo itatu gusa amadolari mirongo itatu ku ijana niyo ashikira umunyagihugu andi yose aba yigiriye mu mifuka aba yigiriye mu mifuka y'abategetsi yigira agenda mu mifuko y'abategetsi ni ibintu twerekanye ni ibintu twavuze kuva kera mugabo kubera mu bisanzwe usanga abasuma aribo basumbya ingufu leta leta niba ushatse kuvuga leta usanga ari abanyagihugu twebwe rero niho tubona ko hari ikibazo barabibona biraboneka biranagaragara n'ibi banki mondiyari yasohoye twamaze imyaka itari mike tubivuga tubibabwira tubibereka baragize neza n'ibyo mugabo twebwe ndababwije ukuri ko atana kimwe cyadutangaje muri ibi bintu hanyuma hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika wanditse kuri facebook voa radiyo yacu yitwa nziza thierry ati emwe urabye amagorofa meza meza abategetsi bubatse muri iyi myaka cumi n'itanu ugaca uraba n'ubuzima bubi abanyagihugu tubayemwo biragaragara ibyo banki y'isi yavuze ariko ntacyo twebwe twakora cyangwa ngo tuvuge byo gutinya kwicwa canke gufungwa mwebwe kuki mutatinye kuvuga oya twe ntidushobora ibyo ibyo byo gufungwa ibyo byo kurondera kwicwa ibyo ni ibintu bimaze gushika kenshi iyo rero ufise intumbero wihaye mu buzima ibyo bifata nk'icyo bita mu gifaransa risike dimeke ni ukuvuga ni impanuka zishobora gushikira umuntu wese aba ari mu kazi ibyo rero ntushobora kuba ufite ikintu wiyemeje mu buzima kuko ikintu kiba cyaratumye ubaho ku isi kiba ari icyo nyine uba ushobora kuzira kwibaza rero ko utashobora kugira umuntu aba yihenze aba yiyumviriye ko azoba umwungere w'isi azoyihorako nayo ahandi ho ntaco buza gukora umuntu icyo agomba gukora nayo abasuma turabizi ko nta kindi bakora atari ukwica iyo umuntu yiba kwica birajana ntashobora kugira mugabo ibyo ntibishobora kutubuza gukora icyo tugomba gukora kuri telefone dufite Ernest ngewe ikintu ndagwisaho muri ino minsi bigaragara yuko ibihugu hirya no hino bya afurika bibona inkunga tukabikoresha mu bindi bintu bidafite mbese nk'ingingo bataganiriyeho muri make amasezerano bagiranye na banki nk'ibi bihugu bikoresha imitungo bitemewe n'amategeko ndumva banki hari hari nk'ingamba yajya ibafatira ikabahana byihanukire kuko abaturage nibo babigenderamo cyane gaburiyeli banki y'isi buriya ishobora gukurikirana abategetsi b'u Burundi bakekwaho kunyuruza imfashanyo z'amafaranga yaba yagenewe abanyagihugu oya ibyo mu bisanzwe ntibikurikirana kuko urabye ingene ikoze mu bisanzwe abantu bomenya yuko banki y'isi ni ibihugu ni ibihugu bija hamwe hanyuma bigaheza bikumvikana ingene izo mfashanyo zitangwa n'ubuhinga bukoreshwa mugabo ni nka kurya twovuga nasiyo nzimi mu bijanye n'ibibazo bijanye n'agataka muntu n'ibibazo bijanye n'umutekano banki y'isi yose nayo iraba ibyo bijyanye n'amafaranga mugabo usanga abahagarara bafata ingingo n'abashikiranganji bajejwe ibigega bya leta usanga aribo baba bari muri bita inzego zitwara banki y'isi yose rero urumva iyo amafaranga atanzwe kenshi ibihano bifatwa si ibihano bituma umutegetsi twebwe uwo twita umusuku aba basuku bacu bafatirwa ingingo iyi cyangwa iyo mu buryo bw'ubutungane ibyo bikorwa mu bisanzwe n'ibihugu biba byaronse iyo mfashanyo kuko iyo batanze imfashanyo cyangwa ideni niwe mbere mu bisanzwe mu ishyirahamwe rikomeye tubyita imfashanyo ni amadeni abanyagihugu bariha sinzi ko ibyo abantu babizi n'amafaranga abanyagihugu bariha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi naho atarihwa atorihwa n'abarundi hari abandi banyagihugu b'ibindi bihugu baba yatanze kuko aya mafaranga ahava yavuye hose n'amakore n'amatagisi atangwa n'abanyagihugu baba aba amerika baba abanyaburaya baba n'abandi abo ari bo bose usanga Abayapani, cyangwa yeah.
ubuyapani ni bimwe bica mu byo bita eh, la solidarite internationale Mhm.
n'ay'ahandi hoho nta na- nta mfashanyo burya zibaho eh, ajya n'amajambo abantu bariko baravuga gusa mugabo eh, ni abafise umuntu yemeye gutaha kugira ngo afashe uwundi none se ubwo ngubwo niba nk'uko ernest abivuze ati banki y'isi yari ikwiye kujya ikurikirana abo bantu tuvuge nko mu burundi wavuze uti amafaranga mirongo irindwi ku ijana aturuka hanze ntabwo agera ku banyagihugu buriya ubutungane bushobora bw'uburundi bushobora guhaguruka bukavuga buti turebe aho aya mafaranga yagiye ivyo niko bigenda dufatiye hariho dufatiye ku itegeko dufatiye mbere no ku bwirwa shingiro mu ngingo ya mirongo itandatu n'icenda Eh, iyo ngingo ivuga ko ubutunzi bw'igihugu ari ntakomwakomwa ata muntu n'umwe n'umwe afise uburenganzira bwo kubwonona canke kubukoresha ico butagenewe kandi umunyagihugu wese akaba afise ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana eh, ukungene ubutunzi bw'igihugu buriko bura- eh, bura- burakoreshwa ni ukuvuga rero ayo mafaranga aba yatanzwe yinjiye ayo mafaranga iyo aje ubwo nyene aca ashikira mu banki nkuru y'igihugu ashikiye mu banki nkuru y'igihugu aca imbere y'uko akoreshwa abanza kuja mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka ico bita bije ni ukuvuga ko amafaranga banki y'isi ntiba i- irashobora kukurikirana mugabo inzego z'igihugu zose zirikurikirana aho rero eh, muca mwumva yuko haca habaho eh, ico eh, twokwita ububasha buhabwa inzego z'igihugu zo gukurikirana umuntu wese aba ariko arakoresha nabi amafaranga Eh, nuko nariko ndavuga nyene nti abasuma eh, bafise inguvu ubu ubuya zikomeye cane gusumvya eh, igihugu amategeko ajaho hariho nk'itegeko bita na- hariho ingingo i- iri mu itegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri umengo eh, na gatandatu iryo tegeko ryatowe yego nibyo ryatowe itariki eh, cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu iryo tegeko ririmo mu ingingo ivuga ivyeri ibijanye n'ikintu bita arashisimayiri site ni ukwi mbese gukira ku buryo budasobanutse Eh, uri mu nukuvuga nzego umuntu z'ubutegetsi we- ariko umuntu eh, nuku- udu- umuntu wese afise amafaranga adashobora gusigura iyo yayakuye mu buryo bugaragara mu bisanzwe yagomba kuca bikurikira abibazwa mugabo kubera twavuze yuko abo basuma aba basuma basanzwe bateba amafaranga eh, yacu bafise inguvu iryo tegeko bari bararishizeho mugabo cyo barabashiraho nk'uko umengo nta muntu n'umwe ashobora kubakurikirana ikintu giteye ubwoba rero ni iki gikurikira mu burundi muri iki gihugu cyacu w'inama nshingamateka ivyegera vyabo abo bantu bose eh, nta n'umwe akuri asho- naho buno munsi borondera kugurisha igihugu uno munsi bakakigurisha bakagiheza nta sentare n'imwe ihari mu burundi ishobora kubakurikirana twaravugije induru tubabwira tuti none mwebwe murashobora gufata igihugu hakaba abantu naho umuntu yoturira igihugu kigasha kigahera na- adashobora gukurikiranwa n'ubutungane mu byo bintu bishoboka n'uno munsi iyo sentare yaranse kujaho ni ikintu bita mu gifaransa rahote kuri do justice ni sentare isumba izindi iyo sentare ishigwaho n'itegeko ri- ri- ritorwa n'inama eh, nshingamateka n'ahinguzamateka yaranse kujaho none mwe mwumva turi mu gihugu kimeze gutyo hariho mbere n'umushikiranganji eh, ico gihe yari umushikiranganji w'ubutungane nibaza ko wa- wari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gutyo yari inamu yari yihanukira avuga ngo iyo sentare ngo nta muntu yo- ngo nta muntu yokwaba kuyishiraho yabibwiye abamenyeshamakuru ngo nta muntu yokwaba kuyishiraho ngo kuko ngo kibungabanya inzego murumva rero tugifise imico nk'iyo abantu bashobora kubahuka bajejwe gutunganiriza igihugu n'abanyagihugu bagashobora kuvuga imvugo nk'iyo ibintu by'igihugu biriko biribwa bibona bitu- eh, abantu bose babona murumva neza yuko ivyo bintu bigoye uyu rero yari gabriel rufyiri avuga ku to- ku nyonyeza ry'amatungo y'igihugu mu gihugu cy'u burundi niho tuherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mubandanye mwumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika